iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda kumwe na oriyani itanga ishaka ndabaramukije bagenzi mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa mbere nje ndongoye ibiganiro kuri ino saha mugume ku maradiyo yanyu.
mugaragaro nkaba nemeza ko nakiriye inyandiko zinyuranye zijyanye na kandidatire ya dr habineza frank izo dosiye zikazaba zizigwa n'inama y'abakomiseri kugira ngo yemeze niba byose byuzuye uyu ni professeur calixte mbanda perezida wa komisiyo y'amatora mu rwanda asuzuma ibyangombwa bya bwana frank habineza kuri kandidatire yiwe mu matora y'umukuru w'igihugu ni mu kanya gato mu makuru twabateguriye kuri uyu wa mbere komisiyo y'igihugu y'amatora yatanguye kwakira kandidatire z'abavuza z- za- eh, kandidatire eh, z'abiguza kwiyu- kwiyamamaza umwanya w'umukuru w'igihugu mu rwanda ku munsi wa mbere komisiyo y'amatora yakiriye abakandida batatu eh, haba- hakaba harimwo bwana frank habineza wa- w'umugambwe uharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu rwanda ni inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa indi nyandiko ikurikira y'umukandida ni igaragaza ko nta bundi bwenegihugu afite cyangwa se niba yarabufite iyo nyandiko ikagaragaza ko yaretse ubundi yari afite
nari mfite ubwene- ubundi bwenegihugu ah, bw'igihugu cya sweden ariko ah, nara- narabusubije uwo ni porofeseri karisa mbanda perezida wa komisiyo y'amatora asuzuma ibyangombwa bya bwana frank habineza kuri kandidatire mu matora y'umukuru w'igihugu byatwaye byibura igice cy'isaha komisiyo y'amatora isuzuma ibyangombwa bya bwana habineza wemejwe n'ishyaka kuriye riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda porofeseri mbanda yatangaje ko yakiriye ibyangombwa bya bwana habineza anamwifuriza ihirwe mu rugamba agiye kwinjiramo rwo kwiyamamariza umwanya wo gutegeka u rwanda ku mugaragaro nkaba nemeza ko nakiriye inyandiko zinyuranye zijyanye na kandidatire ya dr habineza frank izo dosiye zikazaba zizigwa n'inama y'abakomiseri kugira ngo yemeze niba byose byuzuye kugira ngo twemerere dr habineza frank kuba umukandida wemerewe no kwiyamamariza umwanya wa perezida wa repubulika y'u rwanda nyuma yo kwakirwa na komisiyo habineza yabwiye itangazamakuru ko ari umwanya mwiza kuri we ndetse n'ishyaka muri rusange ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu rwanda ritanze kandidatire yaryo rihagarariwe na bwana frank habineza mu gihe andi mashyaka akomakomeye mu butegetsi ari ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage psd n'ishyaka riharanira kwishyira ukizana kwa muntu pr yarangije kwerura ko ashyigikiye perezida paul kagame wo mu ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi ni ingingo bwana habineza avuga ko idateye impungenge ishyaka rye kuba bashyigikiye perezida kagame icya mbere twabonye yuko ah, atari biza ku muco wa demokarasi kubera ko ah, byari guha abaturage ah, ubu- guhitamo neza ari amashyaka menshi kuko igihugu cy'u rwanda kigendera ku politiki y'amashyaka menshi ariko ku rundi ruhande ah, twabyakiriye neza naho kuko tuzi yuko bamwe muri ayo mashyaka batifuzaga yuko ah, itegeko nshinga rihindurwa kugira ngo perezida kagame akomeze abo bose ah, kandi baradushyigikira n'ubu tuzi yuko bazadushyigikira ah, tuzabamobiriza bose badutore bwana frank ziriya si ingufu zishyize hamwe ahubwo mwebwe umuntu yavuga ko mutazazinyeganyeza ziriya ngufu ntabwo zidukanze kuko tuzi yuko benshi muri bo batemeranyije na biriya byemezo kandi tuzi yuko bose bazadutora nyuma ya habineza watanze kandidatire ye kuri uyu wa mbere hakurikiyeho bwana gilbert mwene data nawe ushaka kuba umukandida wigenga mu matora y'umukuru w'igihugu ahagana mu ma saa sita komisiyo y'amatora yatubwiye ko yatunguwe n'izina rishya muri aya matora bwana barafinda sekikubo fred niwe wageze kuri komisiyo y'amatora n'ivarisi yuzuye amadosiye agenda n'amaguru mu ikositime y'ikijuju mu cyumba cya komisiyo y'amatora byasaga na byenda gusetsa kuri uyu mugabo uvuga ko ashaka kuba umukandida wigenga mu matora y'umukuru w'igihugu impamvu hazamukaga ibitwenge ku bari mu cyumba zifatiye ku buryo barafinda yitwaye imbere ya perezida wa komisiyo y'amatora nemeza ku mugaragaro ko twakiriye kandidatire ya barafinda barafinda Fred, fred umunyapolitike w'amahoro w'i kanombe
none rero barafinda ntazwi muri politiki ntashobora gutombora amashuri yize uretse kuvuga ko imyaka mirongo ine n'irindwi amaze ku isi yarimo yiga aravuga ko afite ishyaka ruda mu mpine mu gihugu ritazwi kandi rifite abarwanashyaka bakaba bakaba miliyoni icumi umva uko arisobanura mu magambo arambuye ruda ni rwanda revolutionary united democratic advances for 200 good causes ubwo mu kinyarwanda ni ishyaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse ku mpamvu nziza nyinshi magana abiri ubu waje hano gutanga kandidatire yawe ari icyakuhagarariye cyangwa ni we wenyine nk'umukandida wigenga birumvikana nge nateza imitego ibiri bitanyuzemo hariya biranyuramo hariya kandidatire yawe itemewe wabigenza ute kwe twe turi abanyapolitike bafite politike tutajya muri butike kurangura izakomeza ibe isoko rya politike twamubajije icyamuteye kumva ashaka gutegeka u rwanda nabitekereje nyine bitewe n'imisemburo indimo ingize eh, kuva mu bwana n'aya magingo ya politike kabisa ntabwo ari impanuka bityo rero leadership iri muri marrows of my b- bones mu misokoro y'im- y'amagufa yanyu mugiye kunguka umunyapolitike wakatabarabonya impamvu ziza nyinshi magana abiri tubazaniye icya mbere dushaka gukuraho imisoro ku butaka gakondo kanani y'abanyarwanda icya kabiri dushaka gukuraho imisoro ku mazu yose y'abanyarwanda kuko twasanze inzu ni igicumbi cy'umwana w'umunyarwanda avukiramo akize cyangwa akennye ariko agira ahataha gatatu dushaka gushingira abana b'abakobwa n'abahungu muri iki gihugu tugaca umuco wo kugumirwa nizere ko mwese mushobora kuba mwara- mwaribitseho abana ariko kugeza ubu uyu uvuga ko atuye i kanombe mu mujyi wa kigali kicukiro ntagaragaza ibyangombwa by'abantu magana atandatu bamushyigikiye nk'umukandida wigenga komisiyo y'igihugu y'amatora izakomeza kwakira ibyangombwa ku bashaka gutanga kandidatire kugeza ku itariki ya makumyabiri na gatatu z'ukwezi kwa gatandatu bitarenze tariki zirindwi nibwo izatangaza urutonde rw'abemerewe kwiyamamariza ku mwanya w'umukuru w'igihugu nyuma yo gusuzuma buri dosiye mu mashyaka cumi na rimwe yemerewe gukorera mu rwanda kugeza ubu hari ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi ritaragaragaza uzarihagararira ariko ibimaze iminsi bikorwa mu matora y'inzego z'ibanze mu ntara n'umujyi wa kigali byemeza nta shiti ko ari perezida paul kagame hari kandi n'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ryatanze frank habineza mu bakandida bigenga haraza bwana philippe mpayimana umwari diane rwigara bwana gilbert mwenedata na bwana barafinda wamenyekaniye kuri komisiyo y'amatora abakurikiranira hafi bya politiki y'u rwanda bakomeje kwemeza ko nta mukandida utyaye uraboneka uzabasha guhiganwa bya nyabyo na perezida paul kagame umaze ku butegetsi imyaka cumi n'irindwi ku iturufu y'ishyaka fpr inkotanyi rimaze imyaka makumyabiri n'itatu ku butegetsi nibutse gusa ko amatora y'umukuru w'igihugu mu rwanda ateganijwe ku itariki eshatu n'itariki enye z'ukwezi kwa munani uyu mwaka akaba agira ubusa ijwi ry'amerika i kigali urakoze cyane eric bagira ubusa tuve mu rwanda tuje mu burundi abarimyi b'umuceri bo muri komine mpanda y'intara ya bubanza ntibanejejwe n'inyimbu w'umuceri utagenze neza umwembu w'umuceri utagenze neza abatari bake mu barimyi bayaze n'ijwi rya amerika bavuze ko bahomvye ku rugero runini ni mu gihe amafaranga bakoresheje kugura imbuto bari bayasavye ingurane mu mabanki ibindi kuri iyi nkuru mugenzi wacu diane ndonse muri kino gihe cy'isarura abarimyi b'umuceri bo muri zone musenyi ya komine mpanda bari mu maganya menshi ayo nayo afatiye ku ruhombo rudasanzwe bagize muri icyo giterwa aha ni mu gihe bavuga ko isuka ya mbere ariyo yo mu kwezi kwa cumi ko mu mwaka uheze ataco bayikuyemwo kubw'uruzuba rwatse imbuto igahera mu kuzimu eka n'isuka ya kabiri yo mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka nayo ne bavuga ko ikirere kitagenze neza aha naho umusaruro uri bariko baragosora ijwi rya amerika ryabasanze ku mutumba wa gifugwe bamwe baricurikiriye abandi bitangiriye itama hari n'abo mbere ubavugishije ibijyanye n'umwimbu bariko bararonka baca bakorora amosozi insiguro y'ayo marira ni ingurane batse mu mabanki kugira ngo bashobore kurima batabona ingene bazoyishura uyu ni umwe avuga ko atashoboye kuronka n'igice cy'umwimbu mu wo yaziga naziga kuronka nk'imifuko mirongo itanu n'itanu ndonka mirongo ibiri nari nawurimye ku ngurane yo mu ibanki none urumva ndagowe jewe urumva nta kundi novuga urabona ko nitangiriye itama ari ingorane ibanki ntacyo muvugana uyiriha kwa kundi nyene uyiriha ya nyungu yabo na ya mahera yabo uyatebeje mbere baca bagushirako nambari entere dorotare ni ingorane gusa turagowe hejuru yo kubura amafaranga yo kwishyura amabanki abandi barimyi bavuga ko batazi ko bazosubira kurima icyo giterwa cy'umuceri kuko benshi barimo aho bakose kandi amafaranga bakayariha imbere yo kurima uyu n'uwundi murimyi kumye hegitari zibiri narahombye urumva nta na kimwe nakuye urumva sinzi ko bazonyemerera ko nsubira kurima imvura iguye iyo abantu bashobora kuvuga ngo ntivyamvuye ko ngo ijuru si je ndarigaba ko ndamaze kuvyumva n'umwe abivuga igihe cy'isarura abatari bake basanzwe bahatorera koyoko aba bagosora nabone bavuga ko atakazi baronka nta kazi kahari ntako turonka n'uyu nyine aduhaye nta wundi muntu aduha akazi nta kazi kariho turagowe turashonje nabi nk'uyu turahejeje izuba ni ryinshi ntako turonka kare mwahora mukaronka ariko uretse iri zuba ryatse umuceri ukabamo Eh, kare kazi karaboneka ofisi tuguvu ukaronka itasha aha kabonetse turakora katabonetse naho nta kundi uca wihangana ugaca ugenda kuraba ukundi nyine ushobora guhingahinga udusombe nk'ubu tukiriho duca tugenda dugasoroma udusombe hanyuma ugashyira mu nkono ugashyira uronsa akunyu bana bakuhagura nta kundi ikiro cy'ubufu nacyo urabona cyarazimbye uyu mugabo nawe yidodomba ko ariko akora akazi ko kugosora gasanzwe gakora abakenyezi mu gihe ari kuba ariko aragenya harageneje kugosora kugira ngo ndabe yuko noronka nk'aka- nk'akajumpu k'abana konyene n'ahandi byari bibereye abakenyezi kabisa nubwo ari abana nemeye kuza kugosora ubundi wowe wari guca ukora iki none jewe nari kuca nari kuca ndaba nkaza kugenya nk'umuceri mugabo ubu rero ntakaboneka kubera kubera izuba ryatsi ari ryinshi batawurimye ari benshi Ash, ahanye ibi byari bibereye abakenyezi kwera
hano ku isoko yo ku musenyi naho abaguzi nabone bavuga ko atagahengwe k'igabanuka ry'ibiciro by'umuceri naho ari mu isarura ryawo keri ugurisha ngahe umuceri tugurisha igihumbi n'amajana atandatu n'ubundi w'icyatandatu n'itanu nk'uwo uri kuragurisha igihumbi n'amajana atandatu wawuranguye angahe we nk'aha nta mahera ndiko ndunguka na ngo icyatanu n'irindwi nka jewe ntiwompa nko ku gihumbi n'atanu oya ntibikunda urumva twaba turi ko turasubizamo duhomba amahera ibiri ibiri Eh.
mugereranije mu ihera ry'umuceri ryo ku mwaka uheze n'ubu uye mwebwe nk'abaguzi mubona umuceri uzimbutse mucami ubu niho uzimbye muri uwo mwaka twawugura ic'ijana ic'abiri nk'ubu twaba dufise agahengwe n'ingene hari muki umuceri wabarirya nawe ariko ubu emwe ubu burazimbye ubu umwimbu warabaye nabi umunyamabanga mu ishyirahamwe ry'abarimyi b'umuceri twizigirane kwizera eveline asaba leta ko yogira ingufu mu kububakira ingomero bashobora kwikorako mu kuvomera igiterwa cy'umuceri mu gihe hatse uruzuba rwinshi nk'uko byahitiye isezerana ry'ibirere urazi ko ritabaho rero bishitse tukagwa nko muri ibi twaguyemwo vy'izuba nk'ubu leta idufashije ikatwubaka ikadufasha ino mu kiyaya c'imbo bakagwiza ingomero z'amazi zivuye hirya no hino muri izo nzuzi dufise kumbure ngira twoshobora kunywesha imirima mu gihe ubwo ruzuba ruteye nibaza naho vyomera nabi ntivyogera ku rugero vyashitseko nk'ubu ryabaye ibara ku bisanzwe komine mpanda iri mu makomine abadandaza benshi baranguriramwo umuceri aha tukibutsa ko urwo ruzuba rwasubije inyuma umwimbu w'icyo gitegwa rwatse mu ntara zishika cumi z'igihugu mu ntara ya bubanza diane ndonse ijwi rya amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro ijwi rya amerika ryahariye amakuru avugwa mu ntara z'uburundi n'inkambi zahungiyemo abarundi iwanyu mu ntara mugikurikirana kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu isaha indwi z'umurango ku ijwi rya amerika umviriza ijwi rya amerika umenye amakuru avugwa mu ntara z'uburundi no mu ikambi zahungiyemo impunzi z'abarundi iwanyu mu ntara ni ikiganiro ijwi rya amerika ryahariye amakuru avugwa mu ntara z'uburundi n'inkambi zahungiyemo abarundi ijwi rya amerika isamiraniro washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe nawe yanitanga ishaka amakuru n'ibiganiro birabandanya umuryango w'abayisilamu mu burundi umenyesha ko ushigikiye itegeko rya leta y'uko umugabo arekuriwe kwandikisha imbere y'amategeko umugore umwe ariko kandi ko bariko baganira na leta kugira ico kibazo ntikizohungabanye ingo n'imiryango mu bayoboke b'iryo dini ivyo vyashikirijwe na Kasim Jafar umuvugizi w'umuryango w'abayisilamu mu Burundi mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Aloys Mugi- Bigirimana mu kanya gaheze mushinga nahe Kasim Jafar atangura atanga insiguro y'ukwezi kweranda kwa Ramadani abayisilamu basanzwe barimo muri iki gihe
Eh, ukwezi kwa ramadhani ni ukwezi kujya hari andi mezi nk'ayo dusanzwe tuzi ari nzero ruhuhuma canke ayabandanya ukwezi rero kwa ramadhani ni ukwezi kw'icenda mu mezi y'icarabu uko kwezi rero kukaba ari ukwezi ko kwisonzesha uko kwisonzesha nako kukaba ari ukudafungura ku murango imfungurwa kutanywa amazi cyangwa gukora imibonano mpuzabitsina ku bubatse kuva mu mutwenzi izuba ritaraseruka kugeza ku mugoroba eh, izuba rimaze kurenga Eh, ibyo nabyo tukabisanga mu gitabo cera na korani ikigabane cya kabiri umurongo w'ijana na mirongo ine na gatatu aho imana ivuga iti emwe bantu mwemera twarabategetse kwisonzesha nk'uko twabitegetse abahabaye hambere hanyu aho rero ni kugira ngo mugire eh, ukwemera imana kubushyitse Eh, uko rero niko kwezi kwa ramazani niko o, abayisilamu bose bo ku isi yose mihingo yose y'isi baca bisonzesha nk'uko nabivuze aho mu ntango bakareka gufungura no kunywa hamwe no gukora imibonano mpuzabitsina kandi si ibyo gusa eh, kuko hariho n'ibindi bintu kizira eh, aha baratubwira yuko kizira eh, umuntu ategerezwa kwirinda ububeshi tujya tuntu twose umuntu ahora agira tw'ububeshi akirinda kandi eh, ibintu bijanye n'imishwano gushwana n'abantu ukagira inyifato nziza ukaba akarorero mu bandi aho rero bimaze kumera nk'uko niho uh, uba uri kuranezereza imana uba uri kurisonzesha hama imana ikakuraba ijisho ryiza kandi ni n'ukwezi ko kugwiza kwiyegereza imana ukiyegereza imana mu gukora ibiyihimbara ukirinda ibishavuza byose aho harimo nko gusenga rwose gusaba imana bijya twita iduwa ukiyegereza imana ugasenga ugasaba izo duwa mbere ugakora n'ibintu twita eh, mu gifaransa la charite ukiyegereza abandi ukabafasha ukabaha ibibafasha Eh, ari imfungurwa ari ibya nkenerwa ari nk'impuzu ugafasha boro ugafasha abantu bose babikeneye kugira ngo nyine ukore igikorwa cyiza cyo kwegereza imana muri uko kwezi kwa ramadani egome uvuze ibintu bica bituma ndonkira akajya kukubaza ikibazo uvuze ko ari ukwezi ko kwemera imana gushitse ko kwiyagiri- kwi- kwiyegereza imana gushitse cyane ni ukuvuga ko ayandi mezi cyangwa ibindi bihe by'umwaka imana muca muyishyira ku ruhande
Uh, ku muntu yemera imana amezi yose nayo kwiyegereza imana no kuyikorera mugabo rero uku kwezi ni uko kurushirizaho kuko murazi yuko uh, abantu bashyirwa n'utuntu twinshi ukuro ni ukwezi ko kwiyubara ko kwigaya ibyo byose waba warakoze muri ayo mezi yandi yaba yararenganye ukigaya ukiyegereza imana ugasaba ikigongwe ku byabaye mbere uh, ukanashingira intaha imana yuko ibyo bintu ikujya imbere ntuzonabisubiremo Eh, aho niho nashatse kuvuga yuko ari ukwezi ko kwiyegeza imana cyane ahubwo ni uko kwirimbura mu yandi mezi yose aheze eh, ukiyegereza imana bimwe eh, bishitse kandi biboneka turafise inosa mwiriwe
mwiriwe egome muhagaze he mwifuza gushikiriza iki
jeni mpagaze aha mu kanyoshi Mhm.
turiko ndatenshikirize kurisha yavuze ngo ngo ni ikibazo c'amafungo Mm.
yego bamwe barafunga bamwe baravyorohereza abandi ntibavyorohereza je mpora mbona bamwe kenshi barafungura kandi ntibafungura ku masaha kandi n'abantu biyita ngo ni abayisilamu bo ku ntebe z'imbere wumva rero hariho a- abiyitira abayisilamu n'abatayisilamu hari hariho n'ikindi kibazo nagenda mu base hama bavuze n'ikindi co gufashanya co gufashanya utuntu n'utundi ngaha ko bari mu mafungo ndetse ko nababariye yuko ko bomfasha bakampa ikanzu canke agakofero kugira natwe dufashanye ne ko nabibariye umushe katavyo yakurikije egome murakoze reka duhe akanya kasimu jafari kasimu jafari ngo hariho abafungura ni ukuvuga yuko barenga ku mategeko y'idini muri uku kwezi Mm, kandi ngo baramwimye n'inkofero n'ikanzu mumwishure inosa
yego ndamwumvise inosa ku byo ashikirije mpereye kuri iki cya mbere avuze y'abantu batifunga idini yacu ibintu byose yarabyoroheje kuko yara- yari izi yuko hariho abantu b'intege nke aha aro nimba hariho abatifunga eh, bivanye n'ubuhegito bwabo ni ukuri barenga ku mategeko y'imana kandi nabamenyesha ko hariho eh, n'ibintu batege- bifatwa ari nk'igihano umuntu arenze ku mategeko y'imana mu byo kwisonzesha agafungura ku murongo cyangwa akanywa igihano ciwe ni uko aca yifunga amezi abiri iminsi mirongo itandatu ikurikirana adasivye n'umunsi n'umwe uwo rero n'umuntu aba yarigize n'ibigirankana agafungura canke akanywa ku murango canke akagira ibindi bindi nk'uko twabivuze nk'ivy'imibonano mpuzabitsina ku murango aho rero iyo minsi mirongo itandatu ayifunga adacishijemwo na rimwe mugabo rero hariho n'iyindi migwi y'abantu barekuriwe gufungura ku murango abo nabo twavuga nk'umuntu ari ku rugendo urugendo rurerure uwo ararekuriwe gufungura cyangwa kuva muri urwo rugendo rw'iwe hama akazoriha uku kwezi kw'iramazani kurangiye ari hagute ari hagute azoriha gute
uriha nk'uwafunguye umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri uri ku rugendo uzoca usubira iyo minsi ibiri kandi wirihe muri ariya mezi yandi akurikira wisonzesha uko nyine uwo munsi umwe waciyemo
ku bagwayi nabo nk'abagwaye indwara zibasaba gufungura ku buryo bw'amagara y'abantu abo nabo bazobiriha gute yego nijoro nagira nshike ko ku muntu nawe afise indwara agwaye mbwa ari indwara zisanzwe azokira mu gihe ariko arivuza ararekuriwe gufungura hama akazorya iyo minsi hama uwundi muntu nawe agwaye dufata nk'indwara zidakira n'amagara yamukitse aho uwo ashaja no mu rwego kandi rw'abasaza uwo muntu nawe ararekuriwe gufungura iyo minsi yose hanyuma wewe kubera n'ubundi n'ayo magara zo amukitse kubera zamubereye nabi ntazofata ngo azorihe kandi mu nyuma ahubwo icyo aca akora aca atanga imperezwa ku munsi wose yafunguye uca ufata nk'umukene ukamuha imfungurwa zihuye n'umunsi wose ibyo afungura saa sita no mu ijoro ku munsi wewe utafunze urumva muri icyo gihe uca utanga ku bantu mirongo itatu kuri iyo minsi mirongo itatu utisonzesheje mugabo mu nyuma urumva ntuzoriha abandi bantu barekuriwe gufungura ku murango no kunywa ni ababyeyi bibungenze canke bonsa mu gihe babona yuko amagara y'umwana yogira ikibazo mu gihe yokwisonzesha canke nawe nyine mu gihe yibungenze yuko yohava agira ingorane z'amagara uwo nawe arekuriwe gufungura akazoriha iminsi azoba yafunguye abandi bantu kandi nabo ni abakenyezi bari mu bihe byabo byo gutinyanka cyangwa umugore yibarutse yibarutse nawe nyine arafise uburenganzira bwo gufungura abo rero nibo bantu barekuriwe n'igitabo bashobora gufungura hama bakazoriha icyo gihe giheze cyo kwisonzesha Egome radio ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri sanga twibutse abadufatiye mu rugendo ko turi kumwe na Kasim Jafare umuvugizi w'umuryango w'abayisilamu mu Burundi turafise Daniel kuri telefone Daniel mwiriwe mwiriwe neza Egome Daniel mushikiriza ikibazo canke iciyumviro ikindi ndagana mubaze ni kijanye ni ibintu dukunze kumva by'imihari imihari y'iterabwoba ishingiye kw'iri dini rya isilamu none wewe nk'userukira abayisilamu abivuga ku ikara abishyigikiye canke ntabacafuza
egome nyarutse nyarutse nyarutse dufise benshi
inyigisho zabo zo mu ikorowani burya kora yabo haraho hari abasigura avuga yuko ngo hari inyigisho bigisha bakigisha nk'umuntu nk'iyo nk'iyo ariko araharariye igikorwa igikorwa kijyanye n'imana yabo basenga y'uko naho yogira ingorane ajya mu ijuru aribyo bijya twumva ngo barashobora no no kwiyahura ukazumva aguye mu bantu
ibyo bijyanye ibyo bijyanye n'iyo mihari imihari y'iterabwoba wari wabajije reka tumwe akabikora avuga izina ry'imana ngo ara none ibyo birarekwe muri iryo dini ryabo kuri ahubwo bagihaye n'izina bijyanye bacitse yuko ari terorisme terorisme urumva n'ibikorwa by'iterabwoba aho hambere byarabaho kuko kera idini ya kisilamu ikiza hariho abantu bayigwanya ni ukuvuga abahakanyi abo rero nibo baronderana n'umuntu atari bambaye umuntu w'umuyisilamu kugira bamuburabuze idini ntitere imbere nacyo gituma aho hambere babyita ngo ni jihadi jihadi no kuvuga kurwanira idini ry'imana mu buryo bwose bushoboka ariko rero dufashe ku kintu kihari ubu by'iterabwoba sinocita yuko ari igikorwa cy'idini ahubwo n'igikorwa cy'abantu babifisemwo inyungu zabo kuko nta dini yigisha kujya gutera abantu kwituriza kujya kwica abantu rero nafata ko ari igikorwa nk'ibindi bikorwa by'ubukozi bw'ikibi kuko ubu idini ya isilamu ikwiye isi yose dufatiye nk'aha iwacu dusenga ku mugaragaro azana hajya duhamagara tujya gusenga bivugira mu mamikoro nta n'umwe akubuza wambaye ikanzu ntawe ugutunga urutoke wambaye ingofero ntawe ugutunga urutoke none wumva woja kurwanya guta abantu batariko baragusotora bakwangira idini aho rero ku bwacu ku bwa komibu wari umuryango w'isilamu mu burundi ivyo bikorwa tubitera ivyatsi ijoro n'umurango aho twebwe ntiturimwo ni ibikorwa n'imana idakunda E, ico nico mbona nobivuga ko ku bwacu no mu ikorowani shaka itembere yose nta nahamwe uzosanga bakubwira bati ngo upfuye ngo wishe abantu gushikira mu ijuru ahubwo bitwigisha yuko mbere hajya wiyishe wiyahuye uba uri umuntu w'umuhakanyi ahubwo uzoshikira muri jahanama abandi bita gihonomu kuko umuntu wese yiyahuye yiya- yiyambuye ubuzima kuvuga yuko imbere y'imana ni icaha gihambaye tugiye mu bijanye n'amategeko ya leta dutambukire gatoye ku- tuve ku idini twinjire ku bijanye n'ibijanye n'igihugu amategeko ya leta aheruka gusohorwa avuga yuko ah, umurundi wese ahamagariwe kugira umugore umwe ndetse n'abafise abagore benshi agahitamwo umugore umwe akamwandikisha akaba ari we mugore wenyene yitwa yuko afise kandi baranahawe n'ikiringo mu gihe mu muryango wanyu tubona yuko mwemerewe kuba mufise abagore benshi ico kibazo ntimubona yuko kizotera ingorane n'ubutegetsi
dufatiye kuri icyo kibazo jedi bibaza ko atangorane kizotera kuko turabyeho nyine n'aho bivugwa mu ikorowani mu kigabane cya gatatu umurongo namba ni mu kigabane cya kane umurongo wa gatatu biravuga neza yuko murekuriwe kwabira umugore kuva kuri umwe babiri batatu gushika kuri bane mugabo hakaba hari ikindi gice kibana kivuga giti mugabo mu gihe mudashoboye gukurikiza amategeko yo kwabira abagore barenze umwe ni ukuvuga ko murekuriwe gusa kwabira umugore umwe aha rero icyo nagira mbanze nibutsa ariko baratwumviza ni uko gutwara umugore arenze umwe mu idini ya kisilamu si itegeko si itegeko ahubwo gusa ni uburenganzira kandi si uburenganzira ku uwo ari we wese ni ku burenganzira bw'uwubishoboye bw'uwubifitiye ububasha ni ukuvuga rero yuko bifise ibyo nokwita amakondisiyo kugira utware kuva kuri umwe kubandanya babiri gushika kuri bane Eh, aho rero oh, bigeze ku rwo rwego eh, inzego zijejwe idini zarakoranye Mm.
mbere barandika n'ubwete bashikiriza inzego zibijejwe bamenyesha eh, ah, ah, ababijejwe mu kuri izo ngingo zafashwe za leta mugabo rero gushika ubu oh, nomenyesha yuko ntituraronka inyishu kuri iryo kete ryanditswe turarindiriye twizeye yuko eh, abajejwe idini bazohamagarwa kugira ngo bashobore kukivugana n'abajejwe eh, intwaro n'abajejwe eh, igihugu kugira ngo ico kibazo ntikizozane induru mu miryango y'abantu ngaha mu gihugu cacu c'uburundi na cane cane mu miryango y'abayisilamu twavuga rero yuko eh, umuryango w'abayisilamu udashigikiye iryo tegeko rya leta iryo tegeko rya leta rirashigikiwe kuko twasanze hariho n'abantu eh, bahora babyikikamwo ugasanga ntibari babifitiye uburenganzira aho rero bizoca bituma eh, idini ya isilamu nayo o, imaze kuronka inyishu no kwigera hamwe ni- ni- n'izo ngingo zafashwe natwe tuca dufata rero ingingo ibereye ahubwo iza gushigikira iryo tegeko rya leta eh, tubanje kuyumvikana ko na- na- n'abamenyi mu idini kuko muri kino gihe hariho amanama aguma ba- baca hirya no hino eh, ibijanye ni- n'ico kigabane kiri mu ikorowani bongera baraba n'iyo ngingo ya leta yuko umugore akwiye kuba ari umwe mu rugo atavyo guharika bihari muri ico gihe rero tuzoheza eh, tubamenyeshe ingingo yafashwe mugabo ndizeye yuko eh, iyo ngingo ya leta atazoyataha uzoyica iruhande ahubwo eh, izoshigikirwa n'ingingo zivuye mu idini yacu ya isilamu
aho ni naho durareje ibiganiro n'amakuru twateguriye kuri ino saha mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka ndashimiye badufashije mu buhinga bw'ivyuma ndashimiye mwe mwese mwaduteze amatwi mubandanye mwumviriza ijwi ry'amerika